teze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi muri kumwe naho zini munezero kaze mu biganiro byacu
hariho byinshi bagiye batubwira bakatubwira ko tudahuriyeko ariko twagiye gusanga uwaje kubitubwira aba afite ikindi kintu ashaka kugera ko twebwe tutazi twakatugira inzira yo gucako kugira ngo tumufashe kugira ashike ku cyo ashaka uyu ni umwe mu rwaruka rwahuriye mu ntara ya muyinga mu burundi ruravuga ku ruhara rwifuza kuga- ku- kugira mu biganiro byahuza byahu- byohuza abarundi iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi ku ntumwa z'ubumwe bwa afurika zashyitse mu burundi turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi ku maradiyo yanyu Intumwa z'ubumwe bwa Afurika mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ziheje gushika mu Burundi umumenyeshamakuru Christophe Nkurunziza yari ku kibuga c'indege aho zashika yaganiriye na mugenzi wacu Etienne Karekezi
mvuye ku kibuga cy'indege i bujumbura aho twasanze izo ntuma zimaze gushika Eh, zo zivuga ko amakuru adushikira bavuga yuko baje kuraba ingene mu burundi eh, umutekano wifashe ingene ibintu vya politiki vyifashe ingene ibintu vyo kubigenga vy'amakuru eh, ivy'ikinyamakuru vyifashe kugira ngo nabo bazoshikirize eh, raporo hariya mu- muri union africaine Eh, christophe izo ntumwa z'umuryango wa afurika zira- zirateganya kubonana n'abahe bantu mu burundi hariho abategetsi benshi bavuze ko bateza kubonana hariho na ministre wa relation extérieure n'abandi bategetsi bajeje umutekano kugira ngo bonyene birabire ingene vyifashe ngaha i bujumbura basubire kandi babonane n'abategetsi mu vya politiki kugira ngo barabe ingene ibintu ingene ko biragenda vyerekeye iyo bavuga imishikirano n'abantu bari hanze eh, n'imishyikirano n'abantu bari hagati mu gihugu kugira ngo bahe ingene zimeze ingene zifashe uno munsi izi ntumwa z'umuryango wa afurika zije mu burundi nyuma y'uko hari intumwa z'umuryango w'abibumbye zavuye mu burundi mu cyumweru gishize Eh, i- ubutumwa bwabo cyangwa se ikibagenza kiratandukanye cyangwa bimeze bite je nibaza ko byose ari kuraba ingene uburundi igihugu c'uburundi cova muri izi ngorane kimazemwo iminsi bagira bararavye ingene umu- eh, umutekano wifashe ingene eh, abak- abamenyesha amakuru bakora ingene sosiyete sivile ikora ariko bara- baravuze yuko hariho akarusho ariko uno munsi ntibaragira ahantu bavuga ko umutekano ari wose mu burundi aho bavuga ko hariho abantu bamwe bamwe bapotezwa bakicwa eh, bakabu- bakabura
arakoze mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganira na Christophe Nkurunziza umumenyeshamakuru asanzwe akorera mu Burundi mu rwo- urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura n'ubwo mu ntara ya Muyinga barahuye baganira ku nyifato bogira mu gihe hari ibibazo vya politike n'umutekano ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ugwaruka mirongo itatu n'umunani mirongo itatu ruturuka mu makaratiye atandukanye y'igisagara ca bujumbura na munani baturuka mu ntara ya muyinga niyo bahuriye mu biyago vy'ingene umwumvikano muke wocibwa hagati y'ugwaruka rudahuje ivyiyumviro vya politiki bahujwe n'ishirahamwe ntabariza rihurikiyemo cane cane abahora ari imfungwa za politiki ubwo gwaruka ruri mu migambwe itandukanye abaturuka i muyinga canke i bujumbura barahuriza ku kintu kimwe kandi kibahanze kuba ibikoresho vy'abanyepolitike barondera inyungu zabo hariho byinshi bagiye batubwira bakatubwira ko tudahuriyeko ariko twagiye gusanga uwaje kubitubwira aba afite ikindi kintu ashaka kugera ko twebwe tutazi twakatugira inzira yo gucako kugira ngo tumufashe kugira ashike ku cyo ashaka nko mu migambwe hariho bimwe mwatubwira ngo wewe uri nk'umusendedefudede ngo ntukwiye kuvugana n'umuyiprona umu msd gutyo ariko mukibagira yuko mwese muri abarundi nk'akaro hariho nka- nk'urwaruka tuvuga yuko wegamiye umugambi uri ku butegetsi n'urundi ruri muri opozisiyo uvuga ati twe tuyoboka ivyiyumviro by'abantu rero muri ico gihe nk'ubonye umaze kuba dufata par exemple wewe wumva utayoboka byoboka umugambi uri ku butegetsi ukumva yuko abari muri opposition bakavuga yuko muje muri manifestation twe twabyita buko nyene ubwo rwaruka ruvuga ko abanyepolitike barufatira mu bukene barimwo ruratanga n'intumbero y'ingene hoba umwumvikano mwiza hagati y'urwaruka ruri mu migambwe itandukanye hakaba ibiganiro atawe bikumiriye hagati y'abatavuga rumwe hagati y'ubutegetsi ubwa mbere hama nabo batavuga rumwe bakavugana ukuri abantu kuko iyo abantu bavugana ukuri abantu bararuhuka mu mitima bikabasohokamwo hama akabona yuko kandi n'uwarenganijwe akumva yuko yumvirijwe turakeneye kumenya ukuri kuko twe tuza dukurikira abanyepolitike bayivugira hariya twe natwe tuba twi- twibereye hariya rero ibyo bavuze sirtu cyane cyane ubukene bima buri mu bintu bituma ivyo bintu byarabaye cyane kuko twaza dukurikira ugasanga nk'ubunye nta kintu umuntu umujene yirirwa yicaye ngaho tugakenera yuko hoza haraba ibintu vrema by'ihuriro bakatubwira ukuri kuko ubunye vrema nta kure abajene bafise vrema muri uwo mwanya ibitigiri bitangwa n'inzego z'umutekano n'amashyirahamwe aharanira agateya ka muntu birerekana ko urwaruka ari rwo rugwa mu njyane za politike cyane kuri iyo mvo urwahuriye i muyinga rusaba ko nyabuna rwose rukigwa bikwiye mu biganiro bigiye guhuza abarundi turakeneye vrema ibiganiro by'ukuri biri hagati y'abanyepolitike n'abajene bagaserukirwa ku rwego rukwiye vrema je nk'ubu nyene novuga yuko abajene igituma abantu bavuga ati yuko aribo boserukirwa n'abo nyene boserukirwa iyi krize kenshi ihitana cane cane abantu b'abajene bihitana abantu b'abajene kuko tugiye kuraba nko mu busho tugiye kuraba biki n'ibiki vyagiye biraba vyagiye bikora ku- kugwaruka gusa twebwe twari mu bibazo cyane ntiduhabwa agaciro nk'akaroro nko mu biganiro biriko biraba ugwaruka niyo hatumiwe usanga hatumiwe umwe mu gihe hatumiwe abanyepolitiki batagira uko bangana abo rero baba bagiye kwironkera inyungu z'iwabo ntibagaruka ngo bamenye rwa rwaruka natwe nk'ubu turashimira iri shyirahamwe ryaduhamagaye muri iyi foromasiyo kuko twarahamenyeye ibintu bitandukanye iyo baba bahamagara no mu biganiro urwaruka tuba tugenda twungutse ibintu byinshi cyane inyigisho zatanzwe zihagaze ahanini ku kubana neza hagati y'urwaruka umukuru w'ishyirahamwe ntabariza jean marie nshimirimana avuga ko guhuza ubwo rwaruka vyabaye mu ntumbero yo kubogorera uburundi bw'ejo twebwe muri ntabariza twakoranije aba bajene kugira tubasigurire yuko twe- habaye abanyepolitike mu gihe giheze mu- kuva mu mirongo icenda na gatatu gushika muri bibiri na gatandatu aho twebwe twaripfunzwe tuzira abanyepolitike bamwe bamwe bari bahenze ubwa mbere muravyibuka abasanze sheke abasanze fe hari abajedebo muri ico gihe na twebwe mubona twakoranije abo bajene twarimwo murumva ko twaciye tuba vigitime y'abantu bamwe bamwe baduhenze murabona ibyakurikiye bamwe bamwe bahagaze i kigali baravuga ati nimuhagarare neza ariko ntibaza kuvuga ibyo duhagararamo niyo mvo rero twahamagaye aba bajene kugira eh, inyigisho bazokura muri uru ruganda bace basubira i bujumbura basasagaze amahoro n'umutekano inyigisho zatanzwe zari zihagaze kandi kwigisha urwaruka kubana neza n'aho rutoba ruhuje ivyiyumviro vya politiki abatanze izo nyigisho bavuga ko bagitangura batari bazi ko bashobora gushika ku gikorwa gikomeye nk'ico bashitseko ni mu gihe abazitavye bemeza ko zitabasize uko zabasanze uwurongoye ishirahamwe ntabariza amenyesha ko amahwaniro nk'ayo yo guhanahana ivyiyumviro hagati y'urwaruka agiye kuzobandaniriza no mu zindi ntara z'uburundi ni mu ntumbero nk'uko abandanya abimenyesha byo kukwiza hose icuka ciza mu rwaruka ruri mu migambwe itandukanye imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika arakoze jean bosco ndarurinze murabandanya kumviriza ijwi rya amerika i washington dc umunywanyi w'umugambwe fnr nawe urongoye ku rwego rw'intara ya rumonge ntawuzi irengero ryiwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ni inkuru y'umumenyesha- imenye- ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanka aho muri bujumbura rurara iyo nama y'abepiskopi katolika ishikiriza ko igihe c'amatora ya bibiri na cumi na gatanu abarundi bari biteze ko ico gihe cari kubera akaryo keza ko gusubira kurimbura aho igihugu cari kigeze n'ivyo gikeneye n'imigambi myiza yofasha kugira uburundi busubire gutera intambwe iboneka muri demokarasi no mu iterambere iyo nama ishikiriza ko ivyo bitabaye ahubwo abarundi bahavuye baja mu mpari ataco zunguwe igihugu abantu baricwa ibintu bimwe bimwe birasenyugwa ibindi biribwa bamwe mu barundi barahunga igihugu n'ubutunzi bw'igihugu buratituka abo bepiskopi katolika y'u Burundi bashikiriza ko naho ibintu biri uko bashimishwa no kubona bene burundi batera bigishwa n'ivy'igihugu gicamwo bakahigira kwihangana gutyo bakirinda gusubira gucanamwo bafatiye ku moko intara n'ibindi naho abagerageza kumenera muri iyo nzira batabuze inama y'abepiskopi katolika ishikiriza ko kwemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira yonyene ishobora kubaka akazoza k'igihugu abepiskopi bifuza ko iyo nzira yotera ije imbere kandi abarundi bakayitumbera atanumwe akumiriwe haba mu barundi bari mu gihugu canke mu barundi bari hanze naho iyo nama y'abepiskopi katolika hari ibyo ishima hari ibindi inegura kandi biteye agahinda bisaba abarundi kwikebuka muri iryo tangazo bavuga ko kuva impari z'amatora zitanguye hari abantu bagiye baranyuruzwa umwe umwe bamwe bagatorwa ari biziga abandi bakagenda amazima yongo hari n'abahohotewe mu buzima bwabo nk'uko iryo tangazo ribivuga bakaborezwa igufa abandi bagafatwa ab'iwabo ntibamenye iyo bafungiwe kandi ntibaheze ngo bashikanwe imbere y'ubucamanza mu bihe bitegekanijwe n'amategeko abepiskopi bagaruka ku magerenade yatewe mu bibanza bitandukanye bikoraniramwo abantu benshi inganda zigatikira intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare zaba iziri ku kivi n'izakukurutse zagandaguwe bene umurango babona kakaba akamizwe n'ingoma inama y'abepiskopi katolika isaba abarundi kwikebuka iyo nama ishikiriza ko impari za politike zamyeho kandi ko zisanzwe ariko ko zitumye induru zivuga abantu bakicwa abandi bagahunga hakavuka imigwi yemera icese ko yafashe inzira y'ibigwanisho biba bikenewe ko abantu basubira kwicara hamwe kugira batorere hamwe inzira y'ukubaka kazoza iyo nama y'abepiskopi katolika isaba abarongoye leta n'inzego zikomoka ko gukora uko bashoboye kose kugira ubuzima bw'abarundi n'ababubamwo bose bubahirizwe batunganirirwe bashikira iterambere ry'ukuri indongozi z'igihugu zisabwa kwitwararika ko ubwicanyi n'ayandi mabi bihagarara muri iryo tangazo abepiskopi katolika bagaruka ku masezerano y'amahoro y'iyarusha bavuga ko yabaye ishingiro ryiza ryafashije igihugu kogorora no kumvikana kwibwirizwa shingiro abarundi mu budasa bwabo bakabana bubahana abo bihebeye imana ba kereziya gatolika basaba kutadohoka ku mutima waranze ayo masezerano ingendo yo gutorera umuti ibibazo hadakoreshejwe ingimba iba ariyo iranga indongozi z'uburundi abarundi basubire begerane ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika muradutongerere mwumvise yuko evariste nkubanyanka reka tubwira ku nkuru y'abasenyeri bavuga ku masezerano ari kabera iyo arusha
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe hora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego akamuntu mbikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika i washington dc ibi biganiro byacu birabandanya
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima nongere ndabaramutse ndabaha n'ikaze mu kiganiro ntorere kazoza ikiyago ca politike mwikundira mu kiyago ca politike ntorere kazoza uno munsi ni igice ca mbere c'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye akamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume uburundi bwagiye buracamwo tukanarabira hamwe na cyane cyane ukwibuka kufasha mu kunywanisha abarundi iki gice cya mbere rero kikaba kija gushimikira ku buryo butandukanye bwo kwibuka abahitanywe n'amagume reka mpijambo jean paul nico ndindiriye aganire n'abatumire babiri muri studio jean paul nico ndindiriye ijambo ni rwawe wanyurika gahugu k'amatanubuki
abatumire ni babiri eh, Aloise batungwa nayo arongoye ishirahamwe amepesi uh, gira ubuntu eh, rimwe mu ishirahamwe ririmo ababuza babo kuva irindwi na kabiri eh, no mu yandi makuba igihugu cagiye kiracamo gushika nabo kuri kaminuza y'u Burundi eh, tuzuba turi kumwe ku murongo ahari igitega mugabo turi kumwe muri kino kiganiro uwundi mutumire agira uh, kabiri ni Tatien Sibomana umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana ipona akaba nawe ni ategereza kuba ari uh, atabuze aba abiwe yabuze batari bake mu magumi igihugu cagiye kirabura turabaye mwiriwe tasiyambi ndabahaye mwiriwe kandi naramukije n'abatumviriza kaze muri kino kiganiro mwakoze kudutumira Aloise batungwa nayo nawe ne tuzuba turi kumwe ku murongo igitegeka namwe mwese mugoma dutega amatwi ngira ngo mufisi ico muterera muri kino kiganiro kuva kera wanyurika gahugu kamatanubuki mu mahirwe mu magorwa nabwo yuko Aloise batungwa nayo ariwe aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe amepesi gira ubuntu ririmo eh, bamwe mu babuza babo irindwi na kabiri n'inyuma mu makuba twagiye turacamo mu gihugu harimo nabo banyeshuri bo kuri eh, kaminuza eh, bagandaguwe kugenekezo rya 11 ruheshi mu 1995 turabahaye mwiriwe Aloise mwiriwe neza Jean Paul namahoro namahoro turashima imana mm -hmm. bamwe rero bati none ivyo bintu sukuzura kaboze ga Loise mwebwe nko muba mubahimbaza mubibuka iyo minsi mubivuga kwi abana mbasukuzura kaboze kuko ntigigeze kabora kaboze ryari ko biguma mu mutima erega n'igisebe kiguma mu mutima w'umuntu urumva ntitwovuga ngo nukuzura kaboze kandi si n'ibisanzwe ahubwo ni umugigwa kuko mu mu mu mico n'imigenzo y'abarundi umuntu umuntu ntiyigera apfa ndetse no mu no mu bazungu bavuga ko umuntu atigera apfa hariho umuntu yitwa biragoye yo kuyavuga ati lema ono sompa mo iyo ariko bavuga ngo nakasana naka ngo naka ngo ngo yaribyaye ngo ibiki n'ibiki bijye nivyerekana ko abantu baguma bibuka abantu babuze batanse rero iyo umuntu ahari ko yibuka umuntu wewe yabuze atishwe n'ubwo karago aba afite intuntu ikomeye cyane ku mutima aba akeneye ko yerekana agira akagira ababanyi n'abagenzi n'abajyango bamufasha kwibuka uwo muntu kugira ngo nawe yumve ko aruhutse ku mutima icyo ni cya mbere hanyuma ababanyi nabo babone ko uwo muntu yagandaguwe kuko bamugandagura bamwita umumenja bamwita inzoka bamwita ikinywa amaraso muributse mu bihe biheze ku mwaka uheze avuga ngo ibipfurizo canke ngo ibipinga canke amazina menshi iyo wibuka rero ubu uri ushaka gusubiza agateka uwo muntu yagandaguwe yitwa igikoko yagandaguwe yitwa ikindi kintu bamwatse ubuntu uba ushaka kumusubiza ubwo buntu icyo ni icya kabiri icya gatatu nacyo hajya kwibuka icya mbere mwatubwiye yuko ndumva muciye mubwira ko mwishura ku kamaro mbega kwibuka bifise akamaro nyabaki mwotwibutse icya mbere muri mugiye kuvuga ku bwanyu icya mbere ni uko abantu babivuga kugira ngo bumve baruhutse ku mutima kuruhuka mu mutima kuruhuka mu mutima urumva kubabuza ababo kubabuza ababo igihe baba bafite gihere icya kabiri ni kinavuze gusubiza ubuntu abo bapfuye kuko abo bapfuye bishwe bitwa inzoka bishwe bitwa ibinywa amaraso bishwe bitwa amazina mutabewe abamenja ibipurizo ibipinga n'ibindi bindi kugira ngo abavyumvise uko bumve yuko atari ko byari bimeze bumve ko atari ko byari bimeze hishwe abantu ni ukuvuga basubije ubuntu abo bantu bapfuye hanyuma icya gatatu nacyo ni ukwerekana ukuri kuba byarabaye kugira ngo abariko bararuka cyangwa n'abatabibonye ntibaze basubire kugwa muri uwo mutego kuko nta mu- nta muntu afite uburenganzira bwo kwaka ubuzima uwundi muntu bidaciye mu butungane ubu ubaho no mu butungane nta muntu bashaka ubuzima Mhm.
murumva rero ko ni ukubivuga abantu bumve ko abantu baba barabikoze baba ahubwo ari bo bamenja abo bishwe atari bo bamenja hanyuma abantu bavuge bati abo bantu no kubacira umu- umu- umukenke ni ukubahera ivomo gushika aho bemeye ko bakoze icyaha hanyuma bagasaba imbabazi iyo bishoboka kuko ntibamasaye imbabazi ngo gusaba rero bishobore.
yuko icya kane no gusaba yuko ababikoze ahubwo ari bo bitwa bamenja muri make ari bo bashengezwa Mhm.
bashengezwa hama bagakubitwa intaye mu gahanga ntibasubire kugayagaya mu bantu dukunze kuvuga tuti mu burundi abantu intama ziguma zitemberana n'intambwe Ndase si umwana ni naka kabazo nyine duca tujamwo bamwe bati ko umugwi uyu canke uriya wibuka ababo eh, birakenewe abandi bati nukuzura kabozi Eh, birakenewe kuko no mu migenzo y'ikirundi iyo umuntu abuze uwiwe eh, aramuganda aramushingura ubwa mbere na mbere hanyuma abarira mbere bakarira rwose hanyuma bakamugandarira bagaheza bakamugirira imigigwa yose nk'uko imigenzo yo- y'igihugu ibitegekanye ibyo rero ni ibintu bisanzwe mu buzima eh, bwa minsi yose bw'abarundi n'abarundikazi Eh, mugabo rero eh, iyo bibaye eh, bihuriranye n'ibihe igihugu caciyemwo eh, ubwicanyi bumwe bushobora kuba ari ubw'ihonyabwoko canke eh, ubw'ibyaha bikorwa mu ntambara ibyaha by'agahomerabunwa eh, birafise intumbero byategeza gukorwamo kuko ntaba ari umuntu umwe yibuka uwiwe eh, ni ngo kuri aje iki nyene nk'ubu kumugandarira.
turabona turabona nk'ibi vyo Eh.
vyo kuri kaminuza tutu eh, ugiye kuraba benshi bavuga bati babari aba- aba- abahutu tugiye kuraba ivyibuta babari bamwe mu ba- batusi babuza ababo vyo mu kibimba Nivyo.
ivyuko ukabona umengo n'abahutu gusa ivyo Eh, urabona- nta nkurikizi bishobora kugira ingorane zirashobora kuhavuka mu gihe bigizwe n'abantu batoba bafise ubwirengere bukwiye bwo kuraba ibyabaye ingene twobifata eh, ingene two eh, twovyifatamwo n'ingene twobi twobi twobihinyanyura kugira ngo ntibidutume dusubira mu byo twavuyemo canke ibyadushikiye canke ngo duhave tuja mu byo kuzura kabuze umugani wawe kuko birashoboka canke duhave tuja mu byo ku- kurima ugwiri mu mitima gw'akazigo k'akazikira canke ngo duhave ikibazo tubajije cyo eh, ukwibuka ko girira ikimazi abarundi ko nico- tunganywa nico gute.
ngira nshike.
Mhm, mhm.
ivyo vyose haba hapfuye abahutu haba hapfuye abatutsi canke abandi baba bapfuye ari abarundi ibyaha biba byakozwe biba bifise ababikoze yaba rero twaba dufise amareta abona neza kahise ingene yo yogafatirako kugira ngo yigishe abarundi ko katosubira kugaruka hanyuma ivuga iti ibyabaye byarabaye ntitubirenza ku ruhu rw'amazi mugabo tubihere ko kugira twubake uburundi buzira ibyo byabaye ko bisubira kuba ibi bintu biba bigirwa n'ubutegetsi baba abahutu baba bapfiriye mu kibanza kanaka baba abatutsi bapfiriye ngaha bigizwe n'ubutegetsi bubiha intumbero y'uku- yo kurema imitima yo kubereka bati ibi byabaye ababikoze baragize ikibi kibije tutagomba ko gisubira mu burundi ngira ngo bamwe babikora kuko Baba- mu- mu- mu- mu myaka iheze bata bataronsa ko karyo ko kubikora usi oya, muri kiziyo nayo yega nico nayo- nkubwira Ehe.
iyo mvuze ubutegetsi urumva icyo ari cyo ubutegetsi bwa maho buba bubi buba bwiza simvuze ubu uwo munsi gusa iyo ababigirwa n'ubutegetsi bati ara uwo munsi twe tugira tuwibuke kubera aha abarundi bapfuye ni benshi kandi ni igihugu cahombye buba bufise intumbero yo kwigisha abarundi bakamenya ukuri ku byabaye nk'uko yabivuze mugabo uko kuri tugukoresha iki kudufashe ku- kugumana akazi ko kazikira kudufashe gu- gu- gutuma abarundi bihorana canke kudufashe kwibuka kumaze iminsi guhari Eh.
kibimba turabona abaduga mu kibimba ibi vyo kuri kaminuza y'igihe cyo turabona ababigiyemwo Mhm.
ibuta dora tubona ingene bigenda mu kivyuka dora tu- tumvise ingene bi- ubona mwebwe ku bwanyu eh, harimo akantu k'inzigo karimo canke ni- n'ibintu sinoca nshobora kuvuga ko harimo akantu k'inzigo kuko nk'uko nabivuze cyangwa ntaruzi yabivuze ababuze ababo ko babibuka ni ibintu bisanzwe mugabo ntibyobura hariho abashobora kubigira bagaca ba- mu mutima babona bashobora no kwihora mu gihe rero bataroza umuntu w'umutegetsi baremesha avuga ati ibi byabaye tubifatire ko duce du twubaka imitima y'abarundi dufate ingingo zibereye kugira ntibizosubire hanyuma tubone kunywanisha abarundi biciye mu nzira y'ubutungane yo kwibuka ababo bakabagandarira bakabashingurana iteka kuko ibyo biri mu byo bita mode de reparation gushumbusha mu gushumbusha rero hariho ibyo bakoresha byo by'amafaranga n'ibindi mugabo hari n'ibyo kubaka imitima mode de reparation non, non financière kuvuga Ivyo rero muti muri harimo byo.
amakenga kubona bikogwa n'iyi migwi y'abantu Eh, umwe Leta, wese abikora muti nta- ukwiwe.
nta kuboko kwa leta muriko murabibona nta kuboko kwa niyo leta, makenga muriko ayo murabona makenga arakomeye kuko umwe wese arashobora kubifata ukwiwe simvuze ko bose babikora kugira bakiri- ba- ba- batuma ako gatima muti kazirikana.
birashobora gushika Bya- byoshobora Eh, gushika yego, niyo byoshobora.
makenga mufise U- n'akarorero mbere ndaguhe Mhm.
urabona twari tumaze imyaka mirongo ine n'ingahe bavuga ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri bamwe bavuguka abandi uku mugabo uwo mwaka twarabonye ko leta ya- yabishizemo aka- ukuboko kugira abantu bibuke u- ivyo bintu batahora bibuka na rimwe so kuvuga ko ubutegetsi bwa sendede buvutse uno munsi aha niyo nkwereka nti leta irashobora kubituma bi- bikorwa nabi yarabishizemo akaboko abantu abantu babuze ababo babigize oya si ababuze ababo eh, ivyo turabizi Sasiyo sibuba Eh, nico- reka tujye kuri Aloyizi batungwa nayo sizi ko mukitwumva Eh, ayo makenga ya eh, Tasiyoni Sibomana ati eh, ko abantu buba- bibuka ababo nawe naravuga ati eh, si ukuzura kaboze namba eh, yemeranije namwe Eh, ati eh, birakenewe mugabo rero ati eh, uku kuntu ah, ukuboko kwa leta umengo nikuboneka eh, kugira ngo kubishire hamwe kubitunganya ati niyo makenga mwebwe mu- mubivuga kwiga Aloyizi Eh, ubwa mbere mm, uravye no mu bushakashatsi bukorwa ukwibuka eh, kwiza kuba mu buryo butatu hariho kwibuka umuntu ku giti ciwe uwo yabuze akavuga ati jewe iyo hageze itariki eh, mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu narabuze uwanjye uwo akamwibuka n'umuryango wiwe Mm.
iyo ni ukwibuka kwa mbere kwibuka kwa kabiri ni hamwe ubwo n'uburenganzira uti ubwo n'uburenganzira bw'umuntu uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese hama kwibuka kwa kabiri ni hamwe abantu baburiye abantu ah, mu kivunga cyangwa batawe mu kinogo cyangwa batawe mu ruzi bajya hamwe bakavuga bati twebwe uno munsi turi ko twibuka abanaka na banaka bapfiriye ngaha ibyo o- novuga kwibuka mu kibano cyangwa mu gifaransa la, la commemoration communautaire hama rero hariho kwibuka kwa gatatu ariko tashyano ya- yavuze u- u- yashimikiye ko rero ibyigwa biboneka bavuga bati ukwibuka kwa leta si kwiza si kwiza kuko leta izoca yama yama ifise inyungu za politike mugabo ikibano gifise inyungu eh, z'ikibano zo kubana neza
kamatan'ubuki mu mahirwe mu magorwa urakoze jean paul nawe batumire mwariko muraganira nibutse ko kino gice cya mbere twarabiye hamwe uburyo butandukanye bwo kwibuka abahitanwe n'amagume uburundi bwagiye buracamwo igice cya kabiri akaba ari mu kiganiro kizokurikira jerome niyonzimanti murubanirwe mwese mu banki no mu byanyu naho ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
amasegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
Nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'Amerika aha niho tugarukiye ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero washize hamwe ibiganiro ni Fatu Alimasi Karara mugira umugoroba mwiza mwese aho muri